mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano i washington muzindukanye na joe diane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya tukayahera kwegezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
urakoze diane reka tuyahere aha muri leta z'ubumwe za amerika perezida joe biden ejo ku munsi wa kabiri yasabye abanyamerika kuguma biyunze inyuma yaho sentare yo mu gisagara ca minneapolis yegesa ivyaha vy'ubwicanyi kuwahoze ari umupolisi derek chauvin yagirizwa kwica umwirabure george floyd perezida biden yasabye kandi abakora imyiyerekano kuguma mu mihana yabo batekanye derek chauvin ejo ku munsi wa kabiri yagiriwe n'ivyaha vyose yagirijwe ku rupfu rw'umwirabure george floyd haraheze hafi umwaka acirirwa gufungwa imyaka mirongo ine abacamanza cumi na babiri barimwo abazungu batandatu n'abandi birabure batandatu nibo bamaze amasaha hafi atandatu mu mwiherero bacirya nino ivy'urwo rubanza rwari rumaze indwi zitatu ruburanishwa muri ico gisagara ca minneapolisi muri afurika repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa kabiri yaragirije uganda ubwicanyi bwabaye mu myaka mirongo ibiri iheze mu rubanza yitwayemwo muri sentare y'ishiramwe mpuzamakungu oni mu gusaba indishi y'akababaro iharurwa mu miliyaridi z'amadolari sentare mpuzamakungu yaciye urwo rubanza mu bihumbi bibiri na gatanu ko uganda iriha kongo indishi y'akababaro mu kuvogera ico gihugu mu ntambara yabaye hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani na bibiri na gatatu intambara yahitanye miliyoni zitatu z'abanyagihugu abategetsi ba rdc bavuze ko bakeneye ko uganda itanga agashumbusho kari hagati y'imiliyaridi zitandatu n'imiliyaridi icumi z'amadolari ababuranira uganda biteganijwe ko bashikiriza ivyireguro vyabo muri iyo sentare ku munsi wa kane abategetsi mu makungu ejo ku munsi wa kabiri barashikirije ubutumwa bw'umubabaro inyuma y'urupfu rwa perezida wa cade idris debi itno yafashanya n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi kurwanya iterabwoba mu karere ka sahel ubushikiranganyi bwa leta z'ubumwe za amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwavuze ko amerika yifatanije n'abanyagihugu ba cade muri ibi bihe bigoye umuvugizi wabwo net price avuga ko amerika ariko ishigikiye guhanahana ubutegetsi hisunzwe ibwirizwa shingiro rya cade ibiro vya perezida w'ubufaransa bivuga ko cade itakaje umusirikare akomeye kandi yakoze yivuye inyuma kugira arwanire umutekano w'igihugu mu karere mu myaka hafi mirongo itatu abandi bategetsi barimwo perezida muhammadu buhari wa nigeria umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu musa faki mahamate umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa afurika perezida w'imfatakibanza wa mari ba ndaw bose bavuze ko babajwe n'urwo rupfu bakababazwa ko batakaje intwari yakora uko ishoboye kugira irwanye iterabwoba muri ako karere leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa kabiri yasabye uburusiya ko ubunyene budatevye bureka abaganga bigenga kuja kuraba ubutavuga rumwe n'ubutegetsi alexei navalny ari mu myiyerekano yo kudafungura mu gihe amakenga ku magara yiwe arushiriza kwiyongera umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa amerika ned price yavuze ko uburusiya aribwo bubazwa ihungabana ry'amagara yiwe avuga ko amerika iriko irabikurikiranira hafi kandi itazotinya gukoresha izindi ngingo ku nyungu za amerika n'iz'agateka ka muntu mu burusiya ku ruhande rwa navalny ibi abivuze inyuma yaho jack sullivan umuhanuzi w'igihugu mu by'umutekano wa amerika agabishirije ku ngaruka zizoba ku burusiya igihe navalny yofa abategetsi ba esipanye bavuga ko batewe ubwoba n'ubutunzi bw'isi bwasubijwe inyuma n'ikiza ca covid cumi n'icyenda bigashobora kuzotuma ibitigiri vyinshi vy'abimukira b'abanyafurika bisuka ku bwinshi ku mugabane wa buraya baciye ku muhora wa esipanye
aloyize bigira imana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abatwumva ko bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com tubashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi kuri mwebwe mwandanya kutwumva muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo y'inshuti ya bose ingingo nkuru nkuru rero z'igice ca kabiri c'ano makuru agiye kubandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari bamwe mu barundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara ca uvira kiri mu buseruko bwa repubulika demokarasi ya kongo basaba leta yabo kubugururira imipaka kugira ngo baje kurondera impapuro z'inzira zabaheranye rimwe na rimwe iki kibazo kibaviramwo gupfungwa baraje barasaka ibyo byo bavuga ngo bariko barasaka abatagira vyangombwa badufashe turabona kandi twari dukwije vyangombwa ariko vyarabaye exp ubu ni habyarimana eric umwe mu barundi bigeze gupfungwa ibuvira kubera ikibazo c'ivyangombwa vyiwe vyaheze muri uganda naho abana bagera ku miliyoni barimwo impunzi bagiye gucandarwa ingwara zitandukanye ku bufasha bw'igihugu c'ubuyapani ibi vyose turabirambura mu kanya isase mu hagufi y'amaradiyo yanyu reka amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho ishamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe ku isi hoporte sans frontiere ryashize ico gihugu mu kibanza c'ijana na mirongo ine n'indwi ku bihugu ijana na mirongo umunani vyakozwe ko amatohoza ku vyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ico gihugu cateye imbere ibibanza cumi na bitatu kuko ku mwaka uheze cari mu kibanza c'ijana na mirongo itandatu hoporte sans frontiere itangaza ko ivyo vyavuye ahanini ku twigoro tw'umukuru w'igihugu gihugu Evariste Ndayishimiye two guteza imbere ubwo bwigenge bw'itangazamakuru yamara urunani rwamenyesha amakuru b'abarundi niyo mbondeze de journaliste ruvyamirira kure rugafatira ku bamenyesha amakuru indwi baheruka gufatirwa ingingo yo gupfungwa ubuzima bwabo bwose ido nido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda raporo y'ishimwe mpuzamakungu ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe reporte sans frontiere ryerekana ko muri rusange ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwasubiye inyuma ku mwaka uheze ku isi rsf ribabazwa n'abamenyesha amakuru barenga mirongo itanu bishwe bari ku kazi canke bazira umwuga wabo ku burundi rsf risigura ko habaye utwigoro two kunagura umwuga wo kumenyesha amakuru uyu mwaka ico gihugu cungutse ibibanza cumi na bitatu kuko kiri ku kibanza c'ijana na mirongo ine n'indwi kandi ku mwaka uheze uburundi bwari mu kibanza c'ijana na mirongo itandatu ku bihugu ijana na mirongo umunani vyakozwe ko amatohoza arno froger atwara igisata ca afurika muri reporter sans frontiere yasiguriye ijwi rya amerika aho iyo ntambwe yavuye j'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée euh,
ati ubwa mbere ni ingingo ya perezida yo kurekura no guha ikigongwe abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa ugushaka kwa perezida ko kugurura amaradiyo yugawe ndetse imwe muri izo bonesha fm ikaba yaramaze kugururwa igisata c'ikimenyeshamakuru iwacu naco nyene caruguruwe ibiganiro byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka bbc n'ijwi ry'amerika yugururwe n'ibindi twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha amakuru bakore bigenga naho biri uko urunani rw'abamenyesha amakuru ibeji iniyo burundese de journaliste rwogo siko rubibona alexander niyunge ko arongoye ibeji yabwijwe ijya amerika ko ahubwo ku rubuga ubwigenge bwasubiye inyuma cane ni agahengwe na kamwe jewe mbona umuntu yovuga kuko wovuga ngo bishimikije ko hari abamenyeshamakuru b'iwacu bari bafunzwe hama bakarekugwa ivyo vyoheva bishimwa ko abantu bari barenganijwe hama bagasubizwa mu gateka kabo umuntu yofata ngo ni intambwe iteye imbere turavye naho twofatira ko radiyo bonesha nayo yari yugawe hanyuma bakayirekura igasubira gukora nayo nyene ni uko nyene kuko kari akarenganya nta muntu rero yorenganya umuntu hama ngo bucaca avuga ngo ngo ibintu ubu vyagenze neza iyi raporo irashimwa n'ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru mu burundi umukozi mukuru muri ubwo bushikiranganji yabwiye ijwi ry'amerika ko iyo raporo yerekana neza ingendo ya leta yo kunagura imigenderanire n'icizere mu mwuga wo kumenyesha amakuru yamara yanse kuduha ijwi atubwira ko raporo ubwayo yivugira ukuri kuhari na sendika y'abamenyeshamakuru mu burundi yavutse mu mwaka uheze burundian journalist alliance yashikirije kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ko naho hakiri agahaze uwo mwuga wateye imbere melchior nicayenzi atwara iyo sendika ntibyizanye kuko ari ibikorwa bitari bike byakozwe na leta twavuga aho ngaho nk'ifungurwa y'abamenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko nawe bimeze ko tukavuga tuti harakwiye kandi yuko n'andi maradiyo yahora akorera ugataha ku bundi yosubira akugurugwa ndetse n'amaradiyo mva makungu atagisa uburenganzira bwo gukorera ugataha ku burundi kuvugira ko nayo bagasubira akayaha uburenganzira agakora kuko ibyo nivyo bikomeza ubwigenge ubwisanzure umwuga wo kumenyesha amakuru izo ntambamyi zivugwa n'abo bamenyeshamakuru baserukira abandi aruno forogere atwara igisata cya afurika muri rsf arazizi akabona ko zizogenda zivaho buke buke La question des médias suspendus et sanctionnés euh, à régler.
kugurura amaradiyo yose yugawe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abamenyeshamakuru barenga ijana bahunze ubu bifuza gutaha guhagarika ubukozi bw'ikibi bukorerwa abamenyeshamakuru nka jean bigirimana wa iwacu haheze imyaka itanu atawuzi irengero ryiwe abaterwa ubwoba n'ibindi ivyo byose bisaba ugushaka kwa politike kandi turatera intege umukuru w'igihugu mu nzira yafashe kugira habe ubwigenge koko bwo kumenyesha amakuru Euh, Évariste Ndayishimiye a continué dans cette direction mu karere ka afurika y'ubuseruko uburundi burimwo rsf byerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru butateye imbere u rwanda warasubiye inyuma ikibanza kimwe buja ku kibanza c'ijana na mirongo itanu na gatandatu tanzaniya cagumye aho cahora mu kibanza c'ijana na mirongo ibiri na kane ubugana nabwo nyene bwagumye aho bwahora ku kibanza c'ijana na mirongo ibiri na gatanu pye clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari bamwe mu barundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara ca uvira kiri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bafise ivyangombwa vy'inzira vyaheze basaba leta y'uburundi kuwugururira umupaka bakaja kurondera ibindi vyangombwa abavuganye na mugenzi wacu vedaste ngabo bemeje ko hari abapfungirwa iki kibazo aba barundi babarirwa mu magana barimo abamotari abanyonzi abubatsi ndetse n'abakora imirimo yo mu ngo bose bahuriza hamwe yuko batewe impungenge no kwicara muri kongo bafite ibyangombwa byatakaje igihe kuko hari abagira umwaku bagafungwa iyo hari igikorwa cyo gusaka abagizi ba nabi muri uvira habiyambere eric n'umwe mu barundi bafunzwe kubera ikibazo cy'ibyangombwa baraje barasaka ibi byo bavuga ngo bariko barasaka abatagira vyangombwa badufashe turabano kandi twari dukwije vyangombwa ariko byarabaye expire byarahetse bamaze ku- bamaze kudufata baradufunze batangura kutwaka amahera badusaba de sandorare ntayo tufise ariko umwisho umu- na- narose umufasha niwe yadutangiye iyo sandorare turavayo tumaze kuvayo ubu ndi mu ideni ndiko ndayiriha sindi kubona ivyo nokora na mu mutwe narusha iciza nosaba leta y'u Burundi ni- nifate ko turi abene gihugu yumve yumve kabisa ko ari leta mvyeyi nkuko ari leta mvyeyi itwugururire tugende kurondera ibindi vyangombwa usibye kuba hari abarundi bafite ibyangombwa byatakaje igihe hari n'abandi nabo ibyangombwa byabo byatakaye ariko ubabura inzira yo kujya gufata impapuro z'inzira bitewe n'uko uburundi bwafunze imipaka yabwo kubera virisi ya korona eric bucumi ni umumotari ukorera imirimo mu mujyi wa uvira bonyine barabizi imvura yabaye ngaha hari abadagisivero bapfiriye gasenga kubera amaf- imvura amafuniko hari ab'inzu zabomokeyeko byangombwa byaratakaye byaraheze umaze kuba- ku- akubwiye ati zana dokima ukayimuha akayiraba aca ashira ku mupfuko udafite ibyo bihumbi icumi canke bitanu canke ayo yishakiye ntiyagusaba utayarosa nirya bitabura none amusoje uramugirane mu gihe bitabuye ejo uhuye na dejemi iragufata ntumubwira ngo soja yarabintwaye iki nka leta y'uburundi irazi ko turi abarundi twaje kurondera ubuzima nibugurure dutahe aba barundi baganiriye n'ijwi rya amerika barasaba leta y'uburundi guhagurukira ikibazo cyabo kuko abenshi muri bo bafungwa kubera ikibazo cy'ibyangombwa mudushikire imbere mu burundi mubwire abategetsi b'i burundi abarundi b'iwanyu baratesekeye muri kongo barondera ingene basi bopfuma badutahana twebwe ahubwo dutesekera ino muri kongo dutahe nico dushaka mutuvugire imbere mubabwire yuko abarundi batesekeye muri kongo murondere ingene nyamba badukunda baturonderere uburyo twotaha turamerewe nabi muri kongo twebwe twaje ino tuje kurondera ubuzima ariko mugabo tumaze kuja kurondera ubuzima ino twaricaye vyangombwa twari dufise twaje ko biraduherana ubu rero tugeze ahantu yaho n'akazi twaje gukora tutagikaronka rero ni ukuvuga ubu kintu twosaba leta yacu turi ino turicaye bene wacu bamwe bamwe barapfunzwe bari mu busho kandi bakaba bapfungiwe inzira ba- n- banare- bararenganwa rero nka leta mvyeyi leta yacu nirabe twugururire ku ruhande rw'ubuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira buvuga yuko nta barundi bufunga kubera ibyangombwa byatakaje igihe kuko butegereje ko umupaka ufungurwa w'icyo gihugu abo barundi bakazajya gufata ibyangombwa mwumenya yuko ishyirahamwe rya apevov association de pe aux enfants vulnérables orfere evev rikorera mu kibaya cya rusizi rivuga yuko kuva uburundi bwafunga imipaka yabwo mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abantu cumi na batandatu bamaze kugwa mu ruzi rwa rusizi bashaka inzira ibajyana i burundi cyangwa ibazana muri congo vedaste ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika ubuvira mu ntara y'ikivu y'epfo tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo twerekeza muri uganda aho abana b'impunzi bagera ku miliyoni umwe nabo mu miryango y'abanyagihugu ibana n'izo mpunzi eh, bagiye gukingirwa indwara zitandukanye biciye mu mfashanyo ya leta y'ubuyapani yo gushigikira impunzi kubera ingaruka z'ikiza ca covid ya cumi n'icenda inkuru irambuye na ignatius bahizi ari i kampala muri uganda kuva icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatangiriye inkunga yagenerwaga impunzi zo muri uganda n'ibihugu by'amahanga ikiye mu mashami y'umuryango w'abibumbye atandukanye yaragabanutse cyane kubera ingaruka ku mitungo y'ibyo bihugu zatewe n'icyorezo ukurikije umuryango wita ku mpunzi hr nyamara mu gice gisigaye cy'uyu mwaka ibintu bisa nk'ibigiye guhinduka kubera inkunga ingana n'imiliyoni zisaga icyenda z'amadolari y'amanyamerika leta y'ubuyapani yageneye imishinga itandukanye yo gufasha impunzi ziri mu gihugu cya uganda umukuru w'ishami rya onu ryita ku bana bato unicef muri uganda dr muniri safridin avuga ko ibikorwa byita ku buzima bw'abana bato bimwe byari byarahagaraye ubu akaba bigiye gusubukurwa Over 1 million children of refugees and host communities in five districts.
Ati abana b'impunzi basaga miliyoni imwe hamwe n'abo mu miryango y'abanyagihugu ituranye n'izo mpunzi nibo bagiye gufashwa n'iyi nkunga mu turere dutanu tw'igihugu ducumbikiye impunzi muri abo ni ibihumbi ijana by'abana b'impunzi bazakingirwa indwara zisanzwe iyi nkunga kandi nanone izadufasha kongera amazi meza mu nkambi zitandukanye kandi inadufashe kugaburira abana b'impunzi basaga ibihumbi bitatu bugarijwe n'ikibazo cy'uburwayi buterwa n'imirire mibi Children who are suffering from stunting in mu nama n'abanyamakuru mu mujyi wa kampala uno munsi ambasaderi w'ubuyapani muri uganda hidemoto fukuzawa ya- yasobanuye ko iyi nkunga ishatse kugabanya ingaruka mbi zagejejwe ku mpunzi n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kandi akaba ari inkunga igiye gusaranganywa mu bice byose bireba ubuzima bw'impunzi ndetse n'imiryango y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi Japan recognizes that the humanitarian situation Ati Ubuyapani bwabonye ko ibikorwa by'ubutabazi mu nkambi z'impunzi byadindiye cyane cyane bitewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda no kubera iyo mpamvu iyi nkunga dutanze muri uyu mwaka dushaka ko bayikoresha kwibanda ku bi- bikorwa bishobora kugabanya ingaruka mbi zatewe n'icyo cyorezo ku batishoboye cyane cyane abana bato b'impunzi abategarugori impunzi muri rusange hamwe n'imiryango imwe y'abanyagihugu bakiriye izo mpunzi members, women and children in Uganda.
intumwa z'amashami ya onu zose mu gihugu zitabiriye inama ntizahwemye kugaragaza ko ibikorwa byabo byari byarahagaraye akaba bimwe mu bintu nyamukuru iyi nkunga igiye gushorwamo cyane ari mu biribwa bihabwa impunzi kongera imiti mu mavuriro y'impunzi kongera ingufu mu bikorwa by'iterambere impunzi zari zisanzwe zikorera ubwazo hamwe no kongera gukwirakwiza amazi meza mu makamba atandukanye mu burere bw'igihugu butanu izi mpunzi zitujwemo ukurikije icyegeranyo cya hr uganda we nicyo gihugu gicumbika umubare munini w'impunzi kuruta ibindi bihugu byose ku mugabane wa afurika kandi ikaza mu mwanya wa gatatu ku isi hose ukurikije hasheri izi mpunzi zituruka mu bihugu bitandukanye byo mu karere k'ibiyaga bigari ariko hakaba ziganjemo izisaga ku miliyoni zo mu gihugu cya sudani y'epfo undi mubare munini akaba ari uw'impunzi zituruka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo minisitiri wa uganda ushinzwe impunzi mu gihugu hilary onek we yavuze ko abaturage ba uganda aribo babanza kwakira impunzi mbere y'uko leta n'imiryango ishinzwe kuzitabara izigeraho akaba rero iyo miryango yemera kubana nazo no gusangira nazo bike zifite ikwiye kungu- kunguka kuri iyo nkunga amahanga atanga onek yasubiye ku mibare y'impunzi ikomeje kuzamuka As of March 2020, Uganda refugee population is at ati kugera ku itariki umunani z'ukwezi gushize twari tugejeje umubare w'impunzi ungana ni miliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane na mirongo irindwi amagana munane mirongo itanu n'icyenda umubare w'impunzi ukomeje kuzamuka nubwo twahagaritse kwakira izindi mpunzi kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyatumye dufunga imipaka ariko umubare w'impunzi ukomeza kwiyongera kubera ko zibyara abana buri munsi abana bavuka rero akaba bongera ku mubare wabo nubwo hari bake baherutse gusubira mu bihugu byabo nk'izasubiye mu gihugu cy'u Burundi ntacyo byahinduye ku mibare yasigaye mu bihe bishize impunzi mu nkambi zitandukanye muri uganda zagiye zitubwira ko zari zimerewe nabi kubera ikibazo cy'inzara kuko inkunga y'ibiribwa yagabanyijwe nyuma y'icyorezo cya korona uretse inkunga y'ibiribwa igihugu cya uganda nacyo giha impunzi imirima yo guhinga kugira ngo zeze imyaka yazo kongerera ku byo zihabwa n'imiryango itabara imbabare ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no muri kubu ni ikiganiro tushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza bamwe mu badepite b'abademokarate bo mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress barimo barategura umushinga w'itegeko wo kongera umubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu iki kibazo kimaze imyaka n'imyaka kitavugwaho rumwe nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana ntacyo itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rivuga ku mubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga umwanya wa perezida warwo niwo wonyine gusa rivuga nabwo mu ijambo rimwe riti igihe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika azaba aburanishijwe na sena perezida w'urukiko rw'ikirenga niwe uzayobora urubanza naho ubundi itegeko nshinga riha inteko ishinga amategeko congress ububasha bwo gushyiraho amategeko atunganya imiterere n'imikorere yarwo no gushyiraho rero umubare w'abacamanza barwo congress yabikoze bwa mbere mu itegeko rya mbere rigenga ubucamanza mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington amaze kurishyiraho umukono yagennye umubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga kuri batandatu mu myaka mirongo inani yakurikiyeho uyu mubare wahindutse inshuro zirindwi rimwe baba batanu nyuma basubira kuba batandatu baza nanone kuba icyenda ubundi icumi byombi mu gihe cy'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu nyuma uwo mubare nanone warongeye gusubira ku bacamanza b'urukiko rw'ikirenga barindwi mbere y'uko congress ishyiraho umubare w'icyenda nanone mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu n'icyenda niko bikimeze kugeza ubu kuva icyo gihe imyaka irenga ijana na mirongo itanu abacamanza b'urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika baracyari icyenda na perezida wabo abarimo ubu abademokarate bafite umugambi wo kongeraho abandi bane maze bose hamwe bakaba cumi na batatu ariko abahanga mu by'amategeko n'amateka basanga kubigeraho bizabagora cyane mu byo baheraho harimo urugero rwa perezida franklin delano roosevelt mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na karindwi yarabyigerageje biramunanira yashakaga kuzamura umubare w'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga kuva ku icyenda kugera kuri cumi na batanu umushinga w'itegeko we wageze muri sena utsindwa nabi cyane n'amajwi mirongo irindwi ya oya kuri makumyabiri yonyine ya yego no muri iki gihe abarepubulikani bararwanya cyane umushinga w'abademokarate ku buryo kubona amajwi ahagije muri kongres bizagora cyane abademokarate cyane cyane muri sena aho amashyaka yombi anganya umubare w'abasenateri mirongo itanu kuri mirongo itanu uretse ibyo na perezida w'umutwe w'abadepite umudemokaratikazi nancy pelosi yatangaje ku mugaragaro ko atazashyira uyu mushinga w'itegeko mu itora ry'inteko y'abadepite yose ahubwo ko ashyigikiye komisiyo ya perezida joe biden yo kwiga ivugurura ry'urukiko rw'ikirenga ku itariki ya cyenda y'uku kwezi kwa kane perezida joe biden yashyize umukono ku iteka rishyiraho komisiyo yo kwiga uko urukiko rw'ikirenga rwavugururwa no kureba niba umubare w'abacamanza barwo wakongerwa iyi komisiyo igizwe n'abantu mirongo itatu na batandatu b'abahanga b'imena mu by'amategeko kandi bakomoka mu mashyaka yombi yayihaye inshingano yo kumuha raporo mu mezi atandatu ari imbere urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika ni urwego mu by'ukuri abanyapolitike bahora bafiteho amakimbirane abacamanza barwo bashyirwaho n'umukuru w'igihugu bakemezwa na sena barubamo ubuzima bwabo bwose kereka iyo hari uwishakiye kwegura cyangwa se iyo hagize ukurwaho na kongres binyuze muri impeachment nko kuri perezida wa repubulika usibye gusobanura itegeko nshinga no gukemura amakimbirane hagati ya za leta na guverinoma y'igihugu cyose urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rufite n'ububasha bwo gufata ibyemezo bitajuririrwa ku ngingo nyinshi zitandukanye ndetse zimwe na zimwe ziba zifite ingaruka za politiki tuvuge nko mu burezi urukundo hagati y'abantu bafite igitsina kimwe uburenganzira bwo gukuramo inda cyangwa se gufata umwanzuro ku byemezo bimwe na bimwe bikomeye bya politiki nk'aha ngaha twafata urugero mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urukiko rw'ikirenga rwaburijemo iteka ry'uwari umukuru w'igihugu donald trump ryabuzaga abaturage b'ibihugu bimwe na bimwe by'amahanga byiganjemo abayisilamu kwinjira ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika ibi byose nibyo bituma gushyira abacamanza mu rukiko rw'ikirenga ari ikibazo gikomeye cya politiki aha nanone dushobora gutanga urundi rugero rw'umucamanza Merrick Garland mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu perezida barack obama yamugeneye kwinjira mu rukiko rw'ikirenga icyo gihe abarepubulikani nibo bategekaga sena banze kumva uriya mucamanza Garland bavuga yuko batabikora mu mwaka w'amatora kuri bo gushyira umucamanza mushya mu rukiko rw'ikirenga byagombaga gutegereza umukuru w'igihugu wari gutorwa waje kuba Trump Garland yategereje iminsi magana abiri na mirongo cyenda n'itatu yose birangira atabaye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga usibye ko hagati aho ngaho Joe Biden amaze gutsinda amatora yamugize minisitiri w'ubutabera nyamara mu mwaka w'amatora w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abarepubulikani bo muri sena bihutishije jugujugu dosiye y'undi mucamanza mushya perezida trump yashyize mu rukiko rw'ikirenga bamwemeza bwangu na bwangu ukwezi kumwe mbere y'amatora inshuti zacu iki kiganiro amerikana nahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye mwari kumwe na tomasi kamirindi mugire umunsi mwiza murakarama
radiyo y'ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire kuri mikro mwari kumwe na joe diane ninahazwe yakoze frederic nkundikije yarabihagarikiye na fasil gebehu yegeranije amajwi yacu twemye ku izina rya bagenzi bacu rero tubikebanuye tubipfuriza kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu naho mu biganiro biri imbere
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.